bandanya kumviriza ijwi rya amerika naramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya amerika risamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongeyoye ibiganiro vy'uno mwanya boneka ko itenti bari bayisize ko esanse bose bisa n'uko bahiye mugabo babiri rero baciye bapfa uyundi yababaye cyane mu mugongo ariko aravugwa bamutwaye umwanza uyu ni umwe mu ndongozi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya nduta ari mu gihugu cya tanzania avuga ku twana tubiri tutarakwiza imyaka cumi twaraye dutuririwe mu nzu yabo abandi bane bavukana n'utwo twana tubiri twitavye imana bakaba bakomeretse bikomeye iyo nkuru turayigarukaho ahandi hato mugume ku maradiyo yanyu hagati aho umugwi w'abahinga bigenga ba onu bahejeje gusaba mu kanya i geneve mu suisse ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo kugurura amatohoza ku vyaha vyakozwe mu burundi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu navyo nyene turaza kubigarukako muri kino kiganiro ariko imbere y'idonido y'ayo makuru yose nciye ku masonga n'ayandi ndabafitiye ntababwiye mbanze ndababwire muri make ko umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri kenya raila odinga yavuze ko urunani rwiwe nirwatsinda amatora agiye kuzosubirwamwo rutazosabikanya ubutegetsi n'abo yise abasuma ivyambuzi abo nabo akaba ari abo ku ruhande rwa perezida uhuru kenyatta ivyo yabitangaje kuri nowa mungu inyuma y'iminsi ibiri gusa sentare ntahinyuzwa y'ico gihugu yanse ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa munani guheze mu kuvuga ko yaranzwemwo utunenge twinshi cyane ariko perezida wa kenyatta na wene imvugo yari nk'iyo inyuma y'umunsi umwe imbere yaho ko umugambwe wiwe jubire ushobora kutazosa nawe nyene yavuze ko umugambwe wiwe ushobora kutazosabikanya ubutegetsi n'abatavuga rumwe na leta niwatsinda mu gihe yariko yifatira mu gahanga sentare ntayinyuzwa ku ngingo iheruka gufata yo kugwiza n'ubusa ivyavuye mu matora muri ico gihugu ca kenya mu gihugu ca Cote d'Ivoire abanyororo mirongo icenda na batandatu baraye batorotse ibohero ryo mu gisagara ca Katiora kiri hagati mu gihugu ku birometero mirongo ine na bitanu gusa mu buraruko bwa Buwake nk'uko bishikirizwa n'abajejwe umutekano abanyororo batorotse hagati y'amasaha ya saa kumi n'imwe na saa kumi na zibiri z'agatondo masaha yaho muri Cote d'Ivoire umukuru ajejwe ivy'amabohero muri ico gihugu yatangaje ko ibikorwa vyo kubarondera vyatanguye kandi ko bamwe bamaze gufatwa n'igipolisi abaje bakurikira abandi batanu batorotse ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa munani mu ibohero ryo mu gisagara ca Gagna hagati muri ico gihugu ku itariki ya munani z'ukwezi kwa munani nyene kandi abantu mirongo ibiri baratorotse muri sentare ya Abidjan mu gisagara hagati nyuma yaho bakubitiye abapolisi bari babacunze bariko baraburana ikibazo c'umutekano muke muri Cote d'Ivoire cararushirije uh, kwigaragaza kuva mu ntango z'uno mwaka inyuma yaho abasirikare bagumukiye akatari gake hamwe n'ibitero vyagiye bikorwa ku bapolisi ku mugabane wa buraya abahinga mu vy'amabombe kuri uno w'imana barashoboye kuzura bombe itashoboye gusambuka mu ntambara ya kabiri y'isi yose yari ihambwe mu kuzimu mu gisagara ca frankfurt mu gihugu c'ubudagi ico gikorwa cakozwe ari uko abanyagihugu bababa ibihumbi mirongo itandatu na batanu baba muri ako karere barimwo abarwayi barenga ijana bo mu bitaro bibiri barimo n'abaremvye babanje kuhakurwa ku mvo z'umutekano wabo iyo bombe yapima toni imwe n'amagarama amajana ane hari haheze indwi bayibonye ahantu hariko hubakwa amazu mwomenya ko amatone arenga ibihumbi bibiri n'ibindi bisasu arivyo vyama vyatowe mu gihugu c'ubudage buri mwaka nyuma y'imyaka irenga mirongo irindwi n'itanu intambara kabiri y'isi yose irangiye indege z'intambara z'ubwongereza na leta z'ubumwe za amerika zateye bombe miliyoni n'ibice bitanu zishe abantu ibihumbi amajana atandatu muri iyo ntambara abategetsi b'ubudagi bageranya ko ibice cumi na bitanu ku ijana vyazo zitarasambuka radiyo ya amerika muratwumva kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ukwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara uno munsi duhera mu ikambi yandutse mu gihugu ca tanzania ivugwamwo abana babiri batarashikana imyaka cumi bo mu muryango umwe baraye bitavye imana inyuma yo guturirirwa mu nzu n'abantu bataramenyekana abandi bane bavukana nabo bakaba barakomeretse cane abantu rero baturiye iyo nzu ntibarashobora kumenyekana ariko ico bikoze basutse iyi esanse ku gahema bararamwo gutyo n'ivyari muri iyo nzu vyose biratokombera mugenzi wacu pierre claver niyo inkuru yabajije ingene vyagenze inkuru yiwe inzu yaturiwe iri muri zone ya cumi mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri tanzania iyo nzu yahiye yariryamyemwo umuryango w'abantu batandatu amakuru dukurayo atumenyesha ko abana babiri b'abakobwa umwe w'imyaka itanu uwundi w'imyaka indwi bahiye bikomeye gushika aho bitaba imana bamaze gushikanwa kwa muganga kuri uyu wa mungu ababanyi b'uwo muryango twashoboye kuvugana mu ijoro batubwiye ko babonye umuriro mu bucagucagu bwo kuri uyu wa mungu nyina yirutse n'abana babiri bariruka natwe yiruka mwene bwa bwana butoyi busigara buryamye ubwo gasigaye buryamye bashobora bavuga induru umwe n'ubwenge bwabwaye baciye basohoka bavuga induru bwa bwana nabwo ikindi nayo mugusha no tuzi umwe bicaraka nyene bicaribagwa ko byose umwe mu batwara abandi mu mazone yo ngaho induta yatumenyesha ko vyabonetse ko abaturiye iyo nzu bayisutse ko igitoro ca essence abagizi ba nabi baturiye iyo nzu ntibarafatwa ariko igipolisi catanguye amatohoza nk'uko abandanya bivuga mugabo biboneka ko itenti bari bayisize ko esanse bose bisa n'uko bahiye mugabo babiri rero baciye bapfa uyundi yarabaye cyane mu mugongo ariko aravugwa bamutwaye umwanza rugo wewe yirutse nana rugo mugabo amaradiyo yari afiteyo amasora ifu yari afite byose nta na kimwe yarokoye n'abo bantu rero baciye bapfa na nyina yahiye ku kuboko mugabo umugabo ntacyo yabaye gushika ubu none abakoze ubwo bugizi bwa nabi hari uwo barafatwa canke hari uwo bayikekwa ni ukuri nta nabo tuzi polisi yavuze ko yatangwa amatoza twahamanye barafotora baragira iki muga nta na kimwe bwa bureta byari iki byose wari umunyota gusa nta na kimwe yarokoye wari umunyota gusa n'uwo mugabo bavuga ati ko yararokotse n'imana mu muryango hari umuntu bari bashwanye babikeka ko ari we yoba yarabatuye uwo bashwanye n'umugabo ntibarasubira kumubona amakuru twakuye muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta abandanya avuga ko muri iryo joro nyene buca haba kuwa mungu haturiwe n'izindi nzu zibiri mu mazone y'icenda na cumi ariko imana yarakinze abantu barashobora kuzizimya atakirononekara mu kwezi guheze naho nyene hari haturiwe inzu zibiri zo mu mazone ya cumi na gatatu na cumi na gatandatu bituma abantu batatu bakomereka gushika ubu ntawuramenya igituma hadutse ubwo bugizi bwa nabi bwo guturira amazu eka n'abayaturira ntawurafatwa icyo bikoze bamwe mu mpunzi bikeka ko ari urwanko hagati y'abashaka gutaha n'abatarabishaka byose izo nzu kuri ubu ziriko zirashira ni rwa rwanko rw'abiyandikishije gutaha bashaka abatiyandikishije ko basiga bapfuye cyangwa ko nabo bohunga ku nguvu kugira bahunguke ku nguvu babone yuko umutekano wabo udakwiye ubwo bwizi bwa nabi bwadutse mu gihe ikiringo co gutahukana abavyifuza kandi banavyisabiye cegereje umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya tanzania leta y'u burundi hamwe n'ishamwe mpuzamakungu hcr gita y'impunzi watangaje ko impunzi za mbere z'abarundi zirenga ibihumbi cumi na bibiri zizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyindwi itariki indwi z'ukwezi kw'icenda iyo kambi ya nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu mu gihe igihugu ca tanzania kirimwo abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi n'indwi pierre claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya amerika urakoze pierre claver niyo nkuru ku munsi wa kane rero tukemera yuko tuzorungika abanyamakuru bacu batandukanye ahavugwa yuko hazokwinjira izo mpunzi z'abarundi muri ho hariho nka makamba canke mu ntara za cankuzo iyo nkuru tukazoyigarukako ku buryo burambuye hanyuma nari nabiciye ku masonga kandi n'ubu nongere ndabisuremwo ku masonga isonga umugwi w'abahinga bigenga ba onu basabye kuri runo wa mbere geneve mu suisse ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha yo kugura amatohoza ku byaha byakozwe mu burundi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu imbere y'uko tuca tugaruka kuri iyo nkuru y'amara tubanze dukubitire gatonya eh, mu ntara ya rugigi abanyagihugu baba ba ibihumbi bitandatu ba ku mutumba wa muyange commune butezi iyo ntara ya ruyigi bazindutse bigaragambya bidogera ingingo ya sentare ntahinyuzwa ibakura mu matongo yabo ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu fidel d'antoine ariko arakurikirana iyo nkuru fidel mwiriwe
mwiriwe neza cyane abanyagihugu naho ndabiciye ku masonga bakoze iyo myerekano bava he baja he
iyo myiyerekano bayikoze bava ku mutumba wa muyange bagana mugwa mukuru ahari ibiro bya komine ya butezi ni nko ku birometero indwi uvuye kuri uwo mutumba ba- bavuye ku bavuga ko bariko bigaragambya ayo matongo bayatswe bigenze gute
ayo matongo nk'uko twabonye ikete ryanditswe na n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa ryavuga yuko aho baba uwo mutumba wose weguri wegukiwe wegukiye uwitwa samweli nawe nyine asanzwe aba kuri uwo mutumba ariko abanyagihugu bakavuga yuko ata muntu n'umwe yigeze aburana nawe ku bijyanye n'ayo matongo bakavuga ko batangajwe no kubona eh, sentare nkuru y'in- y'intara ya ruyigi ariyo iza kubasomera ubwo gwete rwaciwe bakavuga bati ntitwigeze duhera muri sentare y'intango ntitwigeze tuja muri sentare y'igihugu uruyigi ariko eh, ntitutahura rengene twakuwe muri ayo matongo aho rero ivyandiko bari bafise byasaba ko ubutungane bwo basubiza amatongo bagasaba leta kubasubiza kubarenganura kuko barenganijwe none bo baba bagerageje kuvugana yaba na sentare canke abajejwe intwaro ngaho onye mu ruyigi
Uh, musaneri wa komine ya butezi twavuganye gatoya aca tubwira ko twogenda kumviriza inama agiye kugirana n'abo banyagihugu ubu rero turiko turavugana iyo nama iriko iraba bicaye hasi batekereje ababaserukira bariko baragerageza kuvuga umubabaro wabo ariko musaneri akabandanya ababwira yuko uh, umuti utazova muri komine ariko kandi agatahura uwo mubabaro kuko avuga ko eh, unyazwe itongo ari ibintu bihambaye eh, akavuga ko agiye kubabariza hejuru bakavuga yuko nihagira ico bashika ko iyo myerekano icahagarara canke
bo bo bavuga yuko iyo myiyerekano izobandanya ngo gushika n'aho umukuru w'igihugu abimenya kuko ngo niho bavukiye niho ibisekuruza vyabo vyavukiye ndetse uwo samweri avuga ko yatsindiye amatongo ngo yaje abasangaho bamwe nk'abatama bahavukiye bariko barabishikiriza urakoze cane gose fidel d'antoine nsabimana kuri iyo nkuru ubandanye ubikurikiranira hagufi hama turaza gukenera mu makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire ivyinshi kuri yo umugwi w'abahinga bigenga ba onu basabye kuri uno wa mbere i geneve mu busuwise ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo kugura amatohoza ku vyaha vyakozwe mu burundi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu hadutse indiyaneza kurikiye ingingo ya perezida w'igihugu c'uburundi pia nkuru nziza yo gusubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu cegeranyo uwo mukuru uwo mugwi washize ahabona wahaye zedrad al hussein komiseri mukuru ajejwe agateka kazina muntu amazina y'abategetsi bagirizwa ivyaha vy'agahomerabunwa arabonekamwo abahinga batatu rero bagize uwo mugwi bahamagarira kandi leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yayo yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yilaye umunyamakuru wacu eroje wirika neza i bujumbura ariko araca irya nino ivyino cegeranyo mukaza gushobora kubikurikira amakuru yacu yo hanyuma aho tuza kugerageza kurondera impande zose zivugwamwo kugira mwumve ico ziregura zivuga ariko hagati aho tukabibutsa ko leta y'u Burundi yo yamaze kuvuga ko ingingo zose zizofatirwa leta y'u Burundi zifatiye kuri ico cegeranyo itazozemera leta yabivuze ino inyuma yaho inamashinga amateka y'u Burundi kuri no wa kane yagenye umugwi w'abashinga amateka cumi na babiri bazokwiga amezi atatu ibiri mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bigenga abatoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi mu myaka ibiri iheze nk'uko mwari muvyumvise uwo mugwi rero ufise igikorwa co kuraba ukuri n'ibinyoma biri muri ico cegeranyo reka umunyamakuru wacu Eroje Wirikaneza yari yakubitiye muri amashinga amateka yongera twibutse ingene vyagenze tukaba twemeje ko rero umugwi tuwuhaye ibikorwa ijana ku ijana n'inama Aha hari mu nama nshingamateka kuri uyu wa kane igihe inama nshingamateka yari ihejeje kwemeza umugwi w'abashingamateka uzokwiga mu kiringo c'amezi atatu ibiri muri raporo y'abahinga ba ONU bigenga bajeje gutohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ico cegeranyo nubwo kizosohoka mu kwezi kw'icenda leta yamaze kukibona natwe abamenyesha amakuru bakiduhaye muri make abo bahinga bemeza ko mu Burundi hakozwe ubwicanyi burobanura abantu baranyuruzwa abandi barahohoterwa kimwe n'abatawe muri yompi ataco bazira hamwe n'abafashwe ku nguvu abahinga bigenga ba ONU bemeza ko ivyo vyaha vyakozwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe n'imbonerakure bashikiriza kandi ko ivyo vyaha bifatwa nk'ivy'agahomerabunwa umushikiranganji w'agatekazi na muntu asigura ko ibiri muri iyo raporo bisa n'ivyari vyakozwe mu 2015 akabibonamo ububeshi Martin ivy'abandi igihe haje wa mugwi waza ngaha kuko harabonetse rezo muri 2015 turabemera baraza barakora barazunguka bamara n'igihe kirekire baratanga raporo yabo yiduhereza banatevye cane hageze ko tutayikorerako ariko turara turakora ijoro n'umutaga raporo turayibahera iragenda na tous les ambassades ziri sur place ngaha mugabo nta kantu na kamwe bigeze bafatirako no mu gifaransa ikurikirwa no mu congereza twero twagiye turakurikirana turaraba amaraporo yose ukuntu agiye arakurikirana raporo ya unip nta n'akantu na kamwe bahinduye muri iyi raporo ni vya bindi bateruye ariko bamwe mu bashinga amateka basanga abo bahinga badahuguza aba bantu bazimangana benebo amaradiyo akabavuga boba agatekatera mu karubahirijwe ahubwo ni umuryango wa nta sano yovuga ngo ni amahoro ku burundi uwo bazaja bigira imana umuryango wiwe uwo baza ntirandikura erike uwo baza sugwa vuba salvatore wo ku musenyi yumva ngo bantu bariho kandi senedehaci yaravyanditse neza sinzi rero ko raporo za senedehaci zashikira abashikiranganje ushobora kumva nk'ibiziga byatowe uruzi kanaka grenade zatewe hanaka abantu bagakomereka abandi bagapfa mugabo ukarindira resulta des enquete ugahebura hanyuma rero ayo maraporo agaca bivuga yoyo hoba habuze iki kugira ngo amatohoza abatanguwe ahere kandi tubone icyayavuyemo abandi bashinga amateka nabo baraje gushinga n'ingingo ya leta yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi mwatubareye yuko sentare mpuzamakungu nziza ari uko sentare z'uburundi bwacu ziba zananiwe igihe habaye igihangange canke mwananiwe tukaba twaravuye muri sentare mpuzamakungu bizoca bigenda gute ikiringo c'uko uburundi buzoba bukuye akarenge muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu y'irahe kizorangira mu kwezi kw'icumi muri uno mwaka turimwo none mu bushikiranganji murongoye muriteguye gukurikirana no guhasha ivyo vyaha iyo sentare yagomba gukurikirana kugira ngo ntihagire abitwaza ko ivyo vyo kuyivamwo ari gusasira indava mu kudahana umushikiranganji w'ubutungane Emera Valentine Kanyana arahumuriza nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko yaba ukomeye yaba muto uwuzokwita mu bintu bimutuma agwa mu caha yamazi wese wari wese ko azogihanirwa ni turi mu ishyamba nta n'umwe ari hejuru y'amategeko hari abavuze ngo ngo abajurnaliste ngo abanyepolitike ngo bafunzwe ngo bagize nti mu bisanzwe nta gihe na kimwe identification y'umuntu yakoze icyaha ifatira ku mugambi ifatira ku caha yakoze umurongo utukura muri politike mu madini mu kintu icyo ari cyo cyose gikorwa mu gihugu ni umutekano w'igihugu ni agateka kazira muntu amatohoza yakozwe n'umugwi w'abahinga ba ONU bigenga azojanwa mu bikorwa vy'inama y'agateka ka zina muntu bizobera i Geneve mu Suisse mu kwezi kw'icenda buca twinjiramwo uwo mugwi nawo utegerezwa kubishikiriza akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ari nako kazomenya ingingo gafata leta y'uburundi imaze kuvuga ko ingingo zose zizofatwa zifatiye kuri iyi raporo izoziyamiriza kuko zishingiye ku binyoma gusa umugwi wo gutohoza ku mabi yakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane mu 2015 washinzwe n'ingingo ingingo ya mirongo itatu na gatatu mirongo ibiri na kane y'inama y'agateka zina muntu muri onu ku itariki ya mirongo itatu ukwezi kw'icenda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu abahinga bawugize basavye kongerwa uwundi mwaka kugira ngo bagire amatohoza yabo neza eroje urika neza bujumbura ijwi rya amerika urakoze roje uri kaneza tubwire abatwumviriza rero impamvu bavuga mu kwezi kw'icenda buca twinjiramo kandi twari twamaze kugushikamwo nuko iyo nkuru yakozwe ku wa kane wahera imbere yuko dutangura uko kwezi kw'icenda aho uwo mugwi wariko uremezwa mu nama nshingamateka ejo rya amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara ko kuronka amazi meza ibubanza komune n'intara ya bubanza bisa nko kuronka umuzi wibuye abajeje intwaro bemeza yuko ico kibazo kiriko kiranatera umubano mubi hagati y'abubakanye co kimwe n'ababanyi basanzwe ivyo bikaba biruko mu gihe abanyagihugu bemeza ko batanga intererano y'amafaranga mu kigo ca komine kijejwe gukwiragiza amazi meza mu bantu ivyo bikasa nk'ubupfindo kuri bo kuko batumva ayo mafaranga yajanwa mu ntara ya bubanza Diane Ndonso umunyamakuru wacu abitugerere ku muriri
aha ni ku ibombo rya rusengo ryo ku mutumba giko muri komine bubanza ubucimbiri bune bugize uyu mutumba nibwo buhurira kuri iri bombo ari nacyo gituma tubona umurongo munini w'abana hamwe n'abakuze batondekesheje amabido bazanye kuvomamwo uyu avuga ko hari igihe asiga atondekesheje ikivomesho ciwe agataha gukora utundi dukorwa mu kurindira ko ashikirwa urashobora kumaraho nk'amasaha abiri waje ukicara mu ruzi n'ibido ukayihebera ino ukabanza kuduga hama ubu washitse muhira wicaye muhira umwanya muremure ukongera ukagaruka kuraba ko ibido yawe yashikiriwe kandi ushitse ngaha ibido yawe yatarashikirwa ni hamwe uhita utera induru ngo ibido yanje yari ngaha ugahita urwana
abadashoboye gushikira aya mazi ya rusengo baca bikora ku mazi yo mu ruzi kidahwe ruca iruhande y'urwo rusengo nko ku metero zibiri uru nago abana bariko bagogamwo abandi bamesura hepfo yaba hari abandi bariko baravoma ayo batahana mu mihana ariko kandi hari abavuga yuko gushikira uru ruzi ari amahigwe ni mu gihe bavuga ko bagenda urugendo rw'inusu y'isaha kugira bashikire aya mazi uyu ni umwe muri bo duhuye aje kuvoma uje uvuye he je mvuye hariya hakurya mu nyagongo wagenze umwanya ungana iki uragenda nk'inusu y'isaha kuko hariya nta mazi ahari tuza kuvoma ino turinda gufata urugendo kandi ayo dutekesha dutekesha aya ubuze umwanya wo kuza kuvoma aya yo mu ibomba mbwa aya mazi ni mabi kuko bameseramo ibyahi ya mazi mu bitaro yakamye byose baza kumesa muri urwo ruzi rutemba kandi tukongera tukarukoresha kandi n'epfo nyine hariho abantu bayavoma bakayanywa ubu bukene bw'amazi buraba intandaro y'umubano mubi mu ngo umukuru w'umutumba wa shari ya mbere gasereka oscar avuga ko hari n'igihe biba ngombwa ko bajya gucungera umutekano w'abavoma hageze ku mugoroba intambara iri hajya y'amazi hamwe mbere twatwikwa tukaza kugira umutekano w'amazi kugira ngo dutoreshe abantu ari intambara ari kurwana mugabo ntitukironka amazi twoga none nk'umukenyezi yoronka amazi umugabo yoga naguteka ntayaronse hari benshi bituma n'imibano mibi dufise ku mutumba nka jewe n'umukuru w'umutumba imanza nyinshi abagabo bariko barata abagore babo bakaja kwiyondera abagore bafite isuku kuko batacoga wumva nk'umukenzi wawe w'umwirimizi avuye kurima n'uburimiro ntaho amazi yo koga naho urumva ko ingwane zica ziba kandi bituma musambura kukaba nkako uwo mukenyezi duhuriye ku ivomo avuga ko bisaba umusunikano mu gushikira amazi uragwana naho baba batonze barasambura umurongo mugaca mugwana abafise inguvu baravoma abadafise inguvu nabo bagaca bahitamwo kwicara ngaho bakarindira abadashoboye kurindira nabo baca bataha abandi bagahita nayo ayo maba akaba ariyo badugana aya mazi agwanirwa bavuga ko hari igihe azamwo umucafu eka mbere n'inzoka zikabonekamwo ibyo biruko mu gihe kandi bavuga ko umuryango utanga intererano y'amafaranga ijana mu kigo cya komine kijejwe gukwiragiza amazi meza buri kwezi kugira ngo abungabungwe neza aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika tugatanga iryo jana hari igihe usanga hari abantu benshi bikanka yuko uvoma abana kenshi bakadoga batavomye kuko abantu babaye benshi cyane mu ruzi nkabona rero turiko turatanga nk'amafaranga ijana ijana kandi tuvoma nk'amazi mabi ico kidaho cihindira mu ibombo hari igihe mbere jerero ryari naragize ikibazo hariho umumama yari yayavomye aca asangamo igikere mu kabido turayiga ukungene cagiyemwo turayibura urumva mu bisanzwe turakenya amazi cyane gose hajya mu kazi k'icenda iyo imvura itasuye nk'umuntu avomye usanga harimo utuyaga duto duto hajya rero umuntu rero atunyoye atatetse twebwe ngaha tuguma tunywa amazi ntiduteka duva nk'uko nyene kubera iki mutateka erega hari abantu benshi batazi ibintu by'isuku emwe n'inkwi nyene kuko nta nkwi zihari n'ibiti byose byaragiye kino kasigaye ngaha n'ibigazi gusa ni ubugaragwa n'agatami katuzi tubona ngaha ihari none bose ibyo ubona ibintu birunyuka igihe c'imvura kuko uruzi kidahwe kuzura n'iryo bombo rikanigwa abahavoma bavuga ko n'indwi ishobora guhera badasubiye kuvoma bakikora ku mavuravura baretse aha baranavuga ko basabye ko iryo bombo ryokwimugwa ariko bitarakunda niyo saba frederic ari muri komite yo kubungabunga amazi muri komine bubanza avuga ko n'ibikorwa byo gusukura umuringoti bategerezwa gukora buri myaka ibiri bidaherutswe ni ukuvuga buri myaka ibiri ibiri bisaba ko tuyisana batubanza kuhagira vidaje mu byo twizera ko byari bimeze mugabo ntabyo muhora mugira oya ntabyo dukora tugira kubera leta urabona ku bintu byacu biparangana kubera rero tutagize ya vidaje ya rusengo rero bwa buntu bw'ubuyokayoka ntibuca buboneka ubu rero haheze imyaka ingahe mutabikora haheze imyaka itatu amakuru duhabwa n'abarongoye ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza muri komine bubanza ni uko igice c'abanyagihugu bo muri iyo komine aribo bakenya amazi meza mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse na wewe iyo nkuru barashobora gusubira kwiyumviriza abakunzi b'ijwi rya amerika kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com inkuru yindi imwe yo mu ikambi mbere y'uko duca duhana agahindukira kubera ingorane abagendana ubumuga mu ikambi ya rusenda muri congo bafise yo gushobora kuronka akazi hanze y'ikambi bamwe mu bahungiye ngaho muri iyo kambi b'abarundi bagendana ubumuga bamaze gutangura kwijukira iyindi mirimo nk'iyo gukora amasafuriya mu rwego rwo kurwanya ubukene umunyamakuru wacu vedaste ngabo mu ikambi ya rusenda aradufitiye byinshi kuri ino nkuru ababana n'ubumuga butandukanye baba mu nkambi yo mu rusenda bavuga yuko bahangayikishijwe n'ibibazo byinshi ariko gusuzugurwa no kutagira urutege rwo kujya gushakira imibereho hanze y'inkambi kimwe n'izindi mpunzi zihora zijya hanze y'inkambi guhinga kuroba gucuruza ndetse no gutasha inkwi ni bimwe mu bibazo ababana n'ubumuga batangaza yuko bibugarije kiza marie goreti impunzi yo mu rusenda ifite ubumuga ku kuguru aragaruka ku bibazo abagendana n'ubumuga bagenda bahura nabyo muri iyi nkambi yo mu rusenda abantu tugendana ubumuga hariho abo usanga usanga badusuzugura kuko twebwe tudashobora gushika iyo abakomeye bagera nka jewe nihereye ko baragenda gusenya udukwi nanjye udukwi bampaye twaraheze nka buri cyo ntekesha hanyuma abantu nyine bagatangura kungaya ngo ngo iyo tuza kuzisenya ntuhazi kandi jewe ntushobora kuhagera iyo ngiye kubasaba nyine bambwira ngo nimbe injangu y'abandi bazisenya ngo kubera ngo nanjye ngo nujayo jewe icyo nusaba ni uko boturabira ukuntu batwungunganyiriza kuko idolari cumi na zitanu ntiduzozikuramo agahuzu ko kwambara ngo uronke mw'udukara two gucana ngo wongere ngo uronke n'utwo ugaburira abana tubakwiriye tuganira na nzoyigendera matiyasi umuyobozi uhagarariye abagendana n'ubumuga bo mu nkambi yo mu rusenda yadutangarije yuko batangije ishyirahamwe ryo gukora amasafuriya amapasi ndetse n'amapanu yo gukora amandazi na capati nyuma y'inama zitandukanye bagiye bahabwa n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryitaye impunzi zihaseri mu rwego rwo kurwanya ubukene asere yaratubwiye uti by'ukuri ntabwo tuzokwama tubafasha hariho n'igihe kigiye kugera imfungurwa zigapunguka nimba zipungutse ni uko muzoba mwamaze gutegura amashyirahamwe runaka amaporoje kugira ajya amaporoje tuzobafashiriza mwajya amaporoje kugira murabe ukuntu mushobora kwifashisha kandi nimwaba murimo murifashisha by'ukuri bizoba bizobafasha kuko hano mu ikamba bamugaye twari twamaze ku jewe ndi perezida naragiye ndakoresha amanama hirya no hino mu masite ndatoza abadesite hanyuma duca turatora n'abantu barongoye amaporoje ayo maporoje twari twatoye poroje y'abazokorora inkoko muri gatunguru ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu rusenda haca habonekamwo abacuruzi n'abazorora inkoko nubwo aba babana n'ubumuga bagenda bahura n'imbogamizi zitandukanye ariko barishimira ubumenyi bamaze kuvana muri iri shyirahamwe ryo gukora amasafuriya binyuze mu ishyirahamwe bise dufashanye aho bavuga yuko n'igihe bazasubira mu gihugu cy'u Burundi ubumenyi bagiye bungukira muri iri shyirahamwe buzabafasha ishyirahamwe riduhaye nyine ubumenyi bwo kumenya tuzotwara n'ejo n'ejo duhungutse i Burundi tuzoba dufise ubumenyi twakwino n'inkambi n'ibyo gukora nyine amasafuriya icyo amaze kungukira ngaha ubu narabonye ukuntu bakora amasafuriya narabonye ukuntu bakora ibikora icapati n'ubundi bumenyi ndacabubona tubamenyeshe yuko muri inkambi yo mu rusenda irimo abagendana ubumuga bagera kuri magana atandatu mirongo itatu gusa nibo babarizwa mu ishyirahamwe ryo gukora amasafuriya aho buri munyamuryango w'iri shyirahamwe yagiye atanga umusanzu w'amafaranga y'amakongomani ibihumbi bitanu byo kugura ibikoresho byo gukora aya masafuriya vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo urakoze vedaste ngabo akaba ari no kuri we duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara yacu uno munsi inshuti bakunze mwariko muratwumviriza mwakenuye yakoze innocent kimenyi yari muhinga bw'ivyuma diane nahazu mwari kumwe kuri mikoro tuzosubire ejo nk'aho twatanguriye ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu